my people, apc secret don't they expose dey come outside small small wahala don happen table leg don't break apc nyash don't finally open o this one go shock us o it e go shock una It e shock me Oh, now another not now politician come outside to come challenge the apc people. say una dey tok say una dey work for security saying security they nigeria Blah blah blah at the end of the day then they tok say the chief of army staff wey be say dem dey put all those army oga dem e say na dem dey behind of all those things e say if dem come pack money shop finish dem go go dey kpai the innocent pipo dem come tok say dem be boko haram say dem don do wetin dem don tackle boko haram not knowing that all the money wey dem pack give dem dem don sit down on top dem don chop the money e say the way insecurity dey for nigeria so those those chief of army staff dem dey enjoy am all those God of army that they enjoy and because they dey use the thing take dey do business if good security there for nigeria that means say they don't go dey see money they collect from government because the government they put money there and the they go talk say they don't put also money for security issue make the country for dey okay make people for not they live in fear at the end of the day people go want us okay which work they work they go come go to dey show innocent people will be say they don't buy. they go talk say they don't buy two hundred people they don't catch kpai uh, they don't buy two hundred uh, boko at the end of the day not knowing say not be boko say they just won't let people understand the nigerian citizen understand say dem dey work oh, say that they work and no be say that they read they do the work so now this one this not now this not a man come come aside, can't do wetin come dey expose and say enough is enough una oh, they put money for eh, insecurity of nigeria say nigeria to get good security but the place wey na talk the uh, the money wey na dey collect we know they see the work every day the thing they increase they increase they increase because dem know say na nigeria want they wan live in a country that they go get peace of mind they go dey work in in peace not in fear say person go kidnap them person go uh, them go go school they no go feel come back again he say now all those oga people Now this one na the country they chop because why they go to release money they go talk they wan take go fight insecurity wey dey for nigeria no no. He say this money now they go their own bank account say so they no dey release them for the poor they know they release them. They don't they put them for invest them for the right place. And the innocent army now go go inside bush. Those are what they know your top. They go go bush. They go reach bush finish. They don't go see waiting to take fight Boko. Boko can't see instead of make them buy Boko. Now Boko go come they buy them, they video them, they send them put for social media. Make them see say the Nigerian army, they don't get anything so the oga wey dey there na dem dey expose dem o not man i call expose dem o say e dis eh, insecurity matter dem dey enjoy as e dey happen for nigeria because na im dey take dey do wetin na im dey take dey cash out so na im dey take dey live their own life e say if nigeria get good security wey be say everything go well that means say they no go they see money they collect again go be like say only their salary dem dey collect and they no wan make that one happen that is why they are delaying all this problem where they happen for nigeria my people go like make una go watch video make una see the way that they expose themselves say apc people eh wahala don happen say everything the two don't finally they come aside. make una go watch video. army alone gutted 420 billion in 2020 budget. Only 16 billion for capital expenditure, the remaining 406 billion were for recurrent expenditure. In addition to this, there was 100 billion naira allocated for Operation Lavia Doli. In 2021, we budgeted 460 billion for Nigerian army alone. Only 29 billion was for capital expenditure. The remaining were for recurrent expenditure. In 2022, we budgeted 571 billion for Nigerian army alone. Only 37 billion is for capital expenditure. The remaining were current, recurrent expenditure. Mr. Speaker, the truth of the matter is security in Nigeria has become a cash cow business. Mr. Speaker, it's a cash cow business. They don't want it to finish because they realize that everybody's attention was diverted towards northeast. Okay, let them relieve northeast to some extent and move to northwest. After northwest, they move to southwest. Before you realize what is up, the whole country.